iyi ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mwaramutse neza ni tomasi kamirindi ubasuhuza uyu munsi ni ku wa kane itariki ya makumyabiri na kane ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani tugiye kubagezaho amakuru yo hirya no hino ku isi araza gukurikirwa n'amakuru yo mu biyaga bigari tujya dutera akamu abarongoye inzego zitandukanye bamenye yuko ujya kurondera amakuru aho ari yo hose ni uburenganzira bw'umunyamakuru mu gihe yemewe azwi n'amategeko benshi ni ukutatahura amategeko uyu ni karenga ramadani umukuru wa sense urwego rw'igihugu rujejwe gucungera ingene ibimenyeshamakuru bikora mu burundi mureke rero duhere ku makuru yo hirya no hino ku isi mwayateguriwe kandi murayagezwaho na aloyizi bigirimana
urakoze thomas abantu batatu bari baranduye umugera wa ebola barikuye mu bitaro batarekuwe n'abaganga ni mu bitaro by'i bandaka muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iyo byatangajwe n'umwe mu bakuru b'umuryango w'abaganga batagira imbibe medecin sans frontiere ejo ku munsi wa gatatu Harry Gray atunganya ibikorwa byo gufasha abanduye Ebola muri MSF Mbandaka yavuze ko abo bantu bavuye mu bitaro by'i Wangata hagati yo ku munsi w'Imana no ku wa gatatu babiri muri bo baramaze gufa. Gray avuga ko kuva ibyo bibaye hariko harakorwa ibishoboka kugira bumvishe abarwayi ndetse n'imiryango yabo kutava mu bigo by'ubuvuzi bakoranirijwemo kugira babandanye bakurikiranywa ikiza cya ebola cyagaragaye ku itariki y'umunani z'ukwezi kwa gatanu mu gace ka bikoro ku birometero ijana uva mu gisagara cya mbandaka ibitigiri byamaze gufa bikaba bishika kuri mirongo ibiri n'indwi kuri mirongo itanu n'umunani bagaragaye ko banduye cyangwa bakekwa kuba baranduye nk'uko ms ivuga ibiganiro by'amahoro hagati y'abanyesudani y'epfo ejo ku munsi wa gatatu byarahuye n'intambamyi inyuma y'aho imihari itavuga rumwe n'ubutegetsi hakaniye integuro y'amasezerano y'amahoro leta nayo yemera kuyashyigikira iby'agateganyo izo mpande zakoraniye i Addis Abeba muri indwi bongera kugerageza ko buhagarika intambara hagati ya bonse rimwe imaze gukura mu zabo abarenga imiliyoni zine naho abagereranywa n'umuriyoni nabo bagaba bakeneye imfashanyo imihari itavuga rumwe na leta yidoga ivuga ko integuro y'amasezerano yatanzwe n'ishyirahamwe igade riri ko rirabahuza idatorera inyishu umuzi w'intambara muri sudani y'epfo ko iha leta ibibanza birenze muri leta mfatakibanza izoshingwa ku ruhande rwa leta naho umushikiranganji wo kumenyesha amakuru wa sudani y'epfo michael makuei avuga ko iyo nteguro y'ayo masezerano itavuga ku byifuzo bya leta bijyanye n'uburongozi intwaro hamwe n'umutekano ni abantu bashika kuri bane barishwe mu ijoro ryo ku munsi wa gatatu rishira uyu wa kane mu gitero cyakozwe i Bagdad ku murwa mukuru wa Iraq n'umwiyahuzi mu bunywero bw'ikawa buhurumbirwa na benshi mu migoroba ya Ramadani nk'uko amakuru ava mu gipolisi abivuga muri icyo gitero abantu cumi na batandatu nabo nyine barakomeretse harimo abapolisi nk'uko umupolisi atashimye ko izina ry'iwe rimenyekana yabwiye iterukanizo ry'amakuru ry'abafaransa afp iki gitero cyabaye ku munsi ugira ndwi w'ukwezi ko kwisonzesha kwa ramadani aho abanyayirake basohoka bari mu miryango hamwe n'abagenzi mu buriro imbere y'uko uyundi munsi wo kwisonzesha utangura muri afurika robert mugabe yahoze ari perezida w'igihugu cya zimbabwe yarihojeje ejo ku munsi wa gatatu inama nshingamateka yari yamuhamagaye kwisigura ku miliyaridi n'imiliyaridi z'amadolari y'amafaranga yavuye ku igurishwa rya diyama inama nshingamateka yafashe ingingo y'ukwigizayo kumwumviriza kuri iyo dosiye gushika ku munsi wa mbere umurwi w'inama nshingamateka ujejwe ubutare n'amasoko ntanganguvu ushaka kubaza mugabe ku majambo yatangaje mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu aho yavuze ko ababajwe n'uruhombo ku gihugu ciwe rw'imiliyaridi cumi na zitanu z'amadolari y'igurishwa rya diyama kubera ruswa yari yatumwe ko n'inama nshingamateka mu ndwi iheze kwitaba ejo ku munsi wa gatatu yamara ntiyaserutse radiyo ry'amerika amakuru tuyabandanirize muyavugwa hirya no hino ku isi mu makungu umushikiranganji w'ubufaransa ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu jean yves rodrian yatangaje ejo ku munsi wa gatatu ko mu gihe leta zunze ubumwe za amerika zofatira ibihano bikomeye igihugu ca irani ivyo bishobora guhungabanya akarere ko mu burasirazuba bwo hagati kose ivyo uwo mushikiranganji jean yves rodrian yabivuze inyuma y'aho umushikiranganji wa leta zimwe za amerika ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu mike pompeo agabishirije mu ntango zirindwi ko mu gihe iraki kitohindura inyifato kizofatirwa ibihano ruhasha mu by'ubutunzi ashikirije ashikiri, ashikiri, murambabarira ashikiriza ivya politike yiwe mu by'imigenderanire ku munsi wa mbere uwo mushikiranganji mike pompeo yavuze ko irani cananiwe no kurekura abanyamerika batatu cagize imbohe n'igihe cyakurwaho ibihano inyuma y'amasezerano ku bya nikirere yo mu mwaka wa bibiri na cumi na gatanu ku bw'ivyo rero ngo kirakwiye guhanwa imiryango y'abanyamerika nabo bagizwe imbohe muri irani barafise ubwoba ko iyi ngingo amerika yafashe yo kuvavanura n'amasezerano ya nikirere ishobora kuzotuma bitoroha kuzobona ababo ari bazima
aya yari amakuru yo hirya no hino ku isi murumva radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mudusange no ku rubuga rwacu rwa interineti radiyo yacu voa akadomo com no kuri facebook voa radiyo yacu amakuru yo mu biyaga bigari rero cnc urwego rw'igihugu rujejwe gucungera ingene ibimenyeshamakuru bikora mu burundi iratangaza ko ishobora gukuraho ibihano byo gufunga fm za radiyo ijwi ry'amerika na bbc amezi atandatu atararangira umunyamakuru wacu raymond imana ejo yakurikiye ikiganiro cy'umukuru wa cnc n'abanyamakuru i bujumbura Karenga Ramadhan arongoye CNC yemeje ko indongozi z'amaradiyo mpuzamakungu ijwi rya Amerika na radiyo BBC bandikiye ubwo rwego aho mbere bemeye amwe mu makosa zagirijwe ariko batubamenyesha ko bagiye kurungika intumwa kugira zize ziganire n'abajeje gucungera ingene ibimenyeshamakuru bikora mu gihugu cy'u Burundi uyo arongoye CNC yemeje ko ingingo yo gutezurira ibihano byafashwe izomenyekana inyuma y'umubonano w'izo ntumwa z'ayo maradiyo ku bijyanye na Voix d'Amerique twandikiye ku igenekerezo rya cumi n'umunani ukwezi kwa rusama bemera bimwe mu birego twabarungikiye yuko bitisunze uburemere bw'ibibazo by'u Burundi ariko bakanavuga yuko bimwe mu bindi birego twabashikirije babona yuko bikwiye kuganirwa hagati y'impande zibiri kuko nta bindi vyemezo vyinshi baba bafise bakifuza nabo nyene kuzomanuka i Burundi nabo nyene turabashimiye kubera ko batwandikiye tuvuze yuko kandi turindiye izo ntumwa nizashika i Burundi tuce turaba ukuntu izo ngingo nazo nyene tuzitezura ariko tumaze kumvikana tukicarana eka no kuri radio BBC y'abongereza naho yemeza ko bemeye amakosa niyo radiyo ntiyatezuriwe ramadani karenga yemeje ko hariho ibyo biyemeje bitarashyirwa mu ngiro kandi nayo nyine yemeye kurungika intumwa kugira zivugane n'urwo rwego kuri icyo kibazo nko kuri bbc yuko amakosa twabagirije ari nyayo cyane cyane ku bijyanye n'ikiganiro cy'umutumire yuko kitakurikije amategeko ngendegwako y'umwuga na cyane cyane amategeko agenga iyo radiyo bakaba baraniyemeje ko bazofata ingingo zihashe ku bagize uruhara muri icyo kiganiro bakananiyemera kuzotanga umwanya kuri leta y'u Burundi yo yari yituye CNC ku biganiro byaciye kuri iyo radiyo yuko nabo nyene bohabwa uwo mwanya ngo bisigure ku birego byose byari byatanzwe byacishije kuri iyo radiyo ku bijanye n'akazi k'abamenyeshamakuru b'ayo maradiyo babandanya babuzwa gukora akazi kabo na bamwe mu bajejwe inzego canke intwaro mu gihugu umukuru w'urwego rujeje gucungera ibimenyeshamakuru yibukije ko abo bamenyeshamakuru bafise uburenganzira bwo kurondera amakuru twarasohoye itangazo icese rivuga yuko twahagaritse umuhora wakoreshwa na voile d'amerique kuri bande fm kuko ni imari y'igihugu cy'u Burundi ntitwabujije umunyamakuru gukora ku rubuga mu gihe sense itaramuhagarika kubandanya arangura imirimo yiwe ariko rero namwe mubandanye musigurira abantu si umuntu wese aba azi amategeko abagenga si umuntu wese aba yasoma iryo tangazo rya sense tusha dutera akamu abarongoye inzego zitandukanye bamenye yuko kuja kurondera amakuru aho ariyo hose ni uburenganzira bw'umunyamakuru mu gihe yemewe azwi n'amategeko benshi ni ukutatahura amategeko urwego sense rwatezuriye ibihano ikinyamakuru roronuvo cyari cyafatiwe ramadani karenga akaba yamenyesheje byavuye mu biganiro bagiriraniye n'abarongoye icyo kinyamakuru cya leta mbere sense ikaba yemereye icyo kinyamakuru gucisha amatangazo y'ibihayanishwa yanditswe mu giswahili n'icyongereza muri icyo kinyamakuru kuva kuri uyu wa kane igenekerezo rya mirongo ibiri na kane ukwezi kwa gatanu indimi zari zatumye icyo kinyamakuru gihano urwego senese rwafatiye ibihano iradiyo ijwi rya amerika hamwe na radiyo bbc byo kutavugira ku gataka k'u Burundi mu kiringo cy'amezi atandatu mu kuzaka imirongo ya fm kuva ku wa ndwi ukwezi kwa gatanu bibiri na cumi n'umunani i bujumbura remonzi imana ijwi rya amerika mu burundi kandi abanyagihugu ba nyamitanga ya komini buganda mu ntara ya cibitoke bafite ubwoba kubera amakuru avuga ko abagwanyi bafite intwaro baba barinjiye muri zone yabo ejo umunyamakuru wacu evariste nzikobanyanka yagiye mu nyamitanga ako gace ka nyamitanga kari nko ku metero amajana atanu uvuye ku ruzi rusizi rugabura intara ya cibitoke n'intara ya kivu y'ubumanuko muri ako gace hakwiragijwe amakuru kuva ku munsi wa gatandatu w'indwi heze ko hari abitwaje ibigwanisho bahaciye bavuye muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo abajeje intwaro aho mu nyamitanga ntibemeza ko hari abitwaje ibigwanisho binjiye ku butaka bw'uburundi baciye muri ako gace ariko bavuga ko abo barongoye bafise ubwoba bafatiye ku vyaheruka gushika ku mutumba ruhagarika muri komine buganda nyene aho abitwaje ibigwanisho bishe abantu barenga mirongo ibiri bazananye muri kongo hakizimana alexandre ni umwe mu bajeje intwaro aho mu nyamitanga abanyagihugu aha mu nyamitanga iwacu kubera ko rirya sanganya ryabaye ku ruhagarika bakica abenegihugu mirongo ibiri n'abandi umuncamake abenegihugu mu ikomini iwacu bafise ubwoba bwinshi kubera ko iryo sanganya ryaje rihiga abenegihugu ibyo bintu bimaze kuba nta mwenegihugu yobura igihuha aho iwacu rero ku iryo jambo umbajije ati mbega barinjiye kubera ko tuguma twikanga twikanga urabona ijoro rimeze nabi umuntu arabye abajejwe umutekano w'aho iwacu uko bakora barakora nta bagwanyi barinjira baciye aha munyamitanga ibivugwa n'uwo mutware biranemezwa n'abarongoye nyandwi emanuwere wo ngaho munyamitanga ashikiriza ko yumvise ayo makuru ariko ko amatohoza yakozwe n'abajejwe umutekano yerekanye ko cari igihuha kandi ko imirimo ibandanye ukuri kwamye ivyo kuba vyabutswe vyabutswe mugabo abasoda ba leta barabagiye ko barabaho baba baraciye mugabo ntabo bigeze babona ico tuca tugifata yuko coba ari igihuha abanyagihugu bahanamiye ku misozi ya tsina kino bako baraba mu mazu ituma baba baraba mu mazu benshi babona ngabo kwibarabara bashuye n'ubududu kino bwako umutekano iwabo ari amahoro abanyamitanga biyamiriza abakwiragiza ibihuha kuko ibihitiye byabaciye ivutu bakarara ubunda manirakiza jean bosco ungaho inyamitanga agasaba ko abakwiragiza ibihuha hamwe bamenyekanye buhanwa hisunzwe amategeko jewe cyo nosaba gusa hariho abantu biharaje kuba bakoze ibihuha rero abo bakoze ibihuha bakavuga ngo ngabo baraje cyangwa ngo binjiye abo bantu nabo kurwanywa kuko nabo bariko baratera ubwoba abanyagihugu bigatuma imitima ihagarara kandi abo bagwanyi atanabahari atanabo tubona bari bakwiye guhanwa afashwe ariko arakwiza igihuha akwiye gufatwa agahanwa kuko aba ariko arabyimvya imitima abenegihugu inyuma y'ayo makuru yavuga ko hari abitwaje ibigwanisho binjiranye aho mu gace k'intara c'ibitoke iri mu buraruko bucira uburengero bw'uburundi hari ingingo yafashwe iyo nayo niyo kwirarira nk'uko vyemezwa na hakizimana alexandre arongoye karitiye nyamitanga turara kw'irondo kubera ko igihugu cacu turavye ingene tuyikunda ntawuja mu nzu akaryama ibintu nk'ivyo biriko biraba hariho abarara kw'irondo kugira ngo bafashanye n'abajejwe umutekano nuko ubu rero turashima ibintu biriko biragenda neza ayo makuru avuga ko hari abitwaje ibigwanisho binjiye mu mpera z'indwi iheze mu ntara ya cibitoke yaranavuzwe no mu kagwema mu ntara ya bubanza nayo aherutse kubeshuzwa na buramatari w'intara ya bubanza mu nama y'umutekano n'abajeje intwaro kuri uyu wa kabiri tarisisi niyo ngabo yasabye abanyabubanza baba hafi y'urubibe rw'uburundi na repubulika iharanira demokarasi ya kongo kwirarira abasaba gutanga amakuru hakiri kare kuri ico cose babonye kibateye amakenga uwo mutegetsi agafatira ku makuru ava hakurya ya rusizi avuga ko hari imigwi y'abarundi yoba yitwaje ibigwanisho iharangwa munyamitanga ku rube rw'intara c'ibitoke na bubanza evariste nzikobanyanka ijwi rya amerika umuryango mpuzamahanga urengera uburenganzira bwa muntu amnesty international urasaba ubutegetsi bw'u rwanda guha ubutabera buboneye abo mu muryango wa asinapol rwigara eric bagira ubusa yadusomeye ibikubiye mu itangazo rya amnesty international ihereye ku itangira ry'urubanza mu mizi rw'uwashakaga kwiyamamariza ku mwanya wa perezida wa repubulika diane rwigara na nyina derine rwigara i kigali kuri uyu wa kabiri umuryango mpuzamahanga urengera uburenganzira bwa muntu amnesty international urahamagarira abategetsi b'u rwanda kwizeza ko bazagira urubanza ruboneye kandi ntibazazire ko bemerewe ubwisanzure ku gutanga ibitekerezo usomye iri tangazo ry'uyu muryango ryibanze cyane ku bikorwa byagiye biba ku muryango wa sinaporo rwigara n'amatariki byabayeho uyu muryango uravuga ko diane na adeline rwigara ndetse n'abandi bane badahari bakurikiranyweho ibyaha byo guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda uravuga ko diane rwigara we anakurikiranyweho icyaha cyo gukora cyangwa gukoresha impapuro mpimbano naho adeline rwigara akagira icyaha cy'inyongera cy'ivangura n'amacakubiri uravuga ko iburanisha ritaha ryimuriwe ku itariki ya makumyabiri n'enye z'ukwezi kwa karindwi bibiri na cumi n'umunani kugira ngo ryemerere ubushinjacyaha mu gutumiza tabita gwiza saverine mukangarambe edimo mushayija na jean paul turayishimiye baba mu mahanga uyu muryango ufite icyicaro i london mu bwongereza uravuga ko diane rwigara yashakaga guhatana mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu kwa munani bibiri na cumi na karindwi ariko ko kubera ngo habayeho ubukangurambaga bugaragara bwo guhindanya isura ye no gutera ubwoba bari bamuhagarariye kandidatire ye ngo ntiyemewe na komisiyo y'amatora ku itariki ya zirindwi z'ukwezi kwa karindwi bibiri na cumi na karindwi amnesty international iravuga ko yarezwe gutanga imikono y'imicurano ku gipolisi cyahasi ibibazo diane rwigara rwigara n'abavandimwe b'iwabo mu rugo i kigali ku itariki ya makumyabiri n'icyenda z'ukwezi kwa munani bibiri na cumi na karindwi kirangije kibategeka kutava iwabo mu nzu uyu muryango uravuga ko mu byumweru byinshi umuryango wa rwigara wabazwaga n'igipolisi kandi n'ingendo zabo zigenzurwa ku itariki ya makumyabiri na gatatu z'ukwezi kwa cyenda amnesty iravuga ko igipolisi cyataye muri yombi diane rwigara na derine rwigara na murumuna wa diane ariwe ane rwigara igihe ane rwigara yarekurwaga ku itariki ya makumyabiri n'eshatu z'ukwezi kwa cumi ngo ibyo yaregwaga byabaga byakuweho diane na adeline rwigara bagomba bafunzwe by'agateganyo ibyaha byo guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda diane rwigara aregwa bishingira ku bitekerezo yatanze mu biganiro n'itangazamakuru birimo icy'umunsi yatangizagaho ku mugaragaro people salvation movement yise itabaza ku itariki ya cumi na kane z'ukwezi kwa karindwi bibiri na cumi na karindwi itsinda rye rishya y'isi ry'impirimbanyi nk'uko amnesty international bivuga ibitekerezo bye byanengaga ishyaka riri ku butegetsi byamagana ibibazo by'akarengane n'ibibazo bishingiye ku bukungu ubukungu mu rubanza ku ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo umushinjacyaha ngo yavuze ko amagambo diane rwigara yakoresheje mu by'ukuri agaragaza ko yari agamije kwanduza isura y'igihugu n'ubuyobozi akoresheje ibinyoma ukurikije uko amategeko agenga amatora mu rwanda bigena abantu ku giti cyabo bashaka kwiyamamaza mu matora y'umukuru w'igihugu nk'abakandida bigenga basabwa imikono ibashyigikira byibura magana atandatu y'abemereye gutora barimo cumi na babiri bagombye guturuka muri buri turere amnesty ikavuga ko komisiyo y'igihugu y'amatora yanze kandidatire ya diane rwigara inamurega gutanga imikono y'imicurano mu rubanza rw'ifungwa n'ifungurwa ryo ku itariki ya cumi na gatandatu z'ukwezi kwa cumi bibiri na cumi na karindwi umushinjacyaha ngo yabwiye urukiko ko yari afite abatangabuhamya mirongo irindwi bagombye gutanga ubuhamya ko imikono yabo yahimbwe kandi ko imwe muri iyo mikono yari iy'abantu bapfuye diane rwigara ahakana ibirego byose birimo ibyo guhimba imikono nk'uko bigaragara muri iri tangazo rya amnesty adeline rwigara aregwa guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda nicyo kimwe na murumuna we tabita gwiza saverine mukangarambe edimo mushayija na jean paul turayishimiye adeline rwigara kandi arerwa ivangura no gukurura amacakubiri ngo n'ibyaha bishingiye ku butumwa bw'amajwi yo kuri whatsapp yahanwahanwaga hagati ya derine n'abandi bantu bane bareganwa baba mu mahanga ngo bumwe muri ubwo butumwa bwashyizwe mu bitangazamakuru mu kwezi kwa cyenda bibiri na cumi na karindwi bwanengaga cyane leta y'u rwanda amnesty international ntiyizeye neza niba ubwo butumwa bwarakwirakwijwe mu ruhame na aderine rwigara cyangwa se niba byarakozwe n'abandi bane bareganwa nk'ibisanzwe ngo ijambo ritagiye mu ruhame ntiryagombye guhanirwa ku bwa amnesty international u rwanda rwashyizeho amategeko ahana ingengabitekerezo ya jenoside n'ahana amacakubiri n'ivangura kugira ngo rukumire amagambo ashobora kubiba urwango nyamara uko ayo magambo ahabwa ibisobanuro mu mategeko ngo akoreshwa nabi mu kubangamira ubwisanzure bwo gutanga ibitekerezo no guhana abanenga guverinoma nko ku rubanza rwa victoire ingabire perezida w'ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi ritarandikwa fd nawe ngo yahamijwe ibyaha nk'ibyo n'urukiko rw'ikirenga mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu ivuga ko urukiko nyafurika the african court on human and peoples rights rwanzuye ko mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi ibyaha byahamijwe victoire ingabire bibangamira ubwisanzure bwo kugaragaza icyo umuntu atekereza ruvuga ko guverinoma yagombye kwemera abayinenga mu bitekerezo ibyo ari byo byose yaba agaragaza amnesty international iragira inama abategetsi b'u rwanda kwizeza ko ubwisanzure bwo gutanga ibitekerezo mu rwanda bwemerewe abantu bose iri tangazo ryayo risoza isa n'igaruka ku kahise amnesty international iravuga ko diane rwigara mukobwa wa adeline rwigara na sinapolo rwigara wari umunyemari ukomeye kandi w'ingirakamaro wateye inkunga ishyaka fpr inkotanyi riri ku butegetsi mu myaka ya za mirongo cyenda yapfuye aguye mu mpanuka y'imodoka mu kwa kabiri bibiri na cumi na gatanu umuryango n'abandi bemeza ko byari byateguwe ivuga ko mu mezi ya mbere yo gutangaza kandidatire ye ku itariki ya gatatu z'ukwezi kwa gatanu bibiri na cumi na karindwi diane rwigara ataryaga umunwa mu kuvuga ibibazo by'ubukene akarengane umutekano muke no kutagira ubwisanzure bwo gutanga ibitekerezo nyuma y'iminsi mike amaze kugaragaza ko aziyamamaza amafoto yagaragaza ubwambure ngo yatangiye gucicikana ku mbuga nkoranyambaga ngo ni mu byo bamwe bagereranije nko gushaka guhindanya isura ye diane rwigara ngo yavuze ko ayo mafoto atari ay'umwimerere yakorewe ikizwi nka photoshop
eric urakoze inshuti zacu ijwi ry'amerika ryagerageje inshuro nyinshi gushaka minisitiri w'ubutabera w'u rwanda johnston businge kugira ngo agire icyo avuga kuri iri tangazo rya amnesty international ariko ntabwo ryagize amahirwe yo kumubona ubu noneho ni ikiganiro cy'ubuzima ni ku kibazo cya ebola mwagiteguriwe kandi murakigezwaho na frederic nkundikije haraheze indwi zibiri kuvaho umugira wa mbere w'ikiza ca ebola wemerejwe n'igipimo co muri laboratoire mu gasagara ka kureko mu gihugu ca repubulika ya kongo iharanira demokarasi kitwa bikoro kari mu ntara ya equateur inyuma yaho ico caduka kibonekeye ku itariki y'umunani y'ukwezi kwa gatanu umuyobozi w'ibiro vy'ishirahamwe mpuzamakungu oms vyitaho amagara y'abantu tedros adhanom ghebreyesus hamwe n'abandi bategetsi bakorana baciye banyarukira muri iyo ntara kwirabira ukuntu ibintu byifashe tedros avuga ko yanezerejwe n'ukuntu leta ya kongo yihuse mu gufata imigambi yo gutuza ico kiza ukuntu ibiro oms hamwe n'andi mashyirahamwe byihuse mu gutuza ico kiza ca ebola kuratandukanye n'ukuntu iryo shyirahamwe ryabyifashemwo mbere abantu barenga ibihumbi cumi na kimwe barahitanywe n'ico kiza imbere y'uko gituzwa mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu mubaye ubugira icenda mu gihugu ca repubulika iharanira demokarasi ya kongo hadutse ikiza ca ibura kuva ico kiza giteye muri ico gihugu hamwe no mu gihugu ca sudani yo mu manuko mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo irindwi na gatandatu igihe ico caduka catera ku nshuro igira umunani cagumye mu dusagara duto duto kandi nticatandukiye ibindi bisagara icegera c'umuyobozi w'ibiro oms ajejwe ibikorwa vyo gutabara mu buryo bwihutirwa avuga ko ingwara ya ebola yadutse muri iki gihe ifise ibimenyetso vy'ingwara ya ebola yigeze kwaduka yavuze ko abakozi batanu bitaho amagara y'abantu mu gisagara ca mbandaka banduye umugera wa ebola yavuze kandi ko hari abantu mirongo itanu n'umunani bari bamaze kwandura umugera wa ebola mu gihe abandi mirongo ibiri n'indwi bari bamaze guhitanwa n'ico kiza kimwe mu bintu bikomeye bishobora gutuma ikiza ca ebola gituzwa ni urucandago ruriko rurageragezwa rutari bwaboneke igihe ikiza ca ebola caduka mu bihugu vyo muri afurika yo mu burengero avuga ko urucandago rw'ikiza ca ebola rwatanguye mu gisagara ca mbandaka vyongeye biro oms vyatangaje ko hari ibihugu icenda bisangiye imbibe n'igihugu ca repubulika ya kongo iharanira demokarasi bishobora kwadukamwo ico kiza bibiri muri ivyo bihugu bishobora kugamirwa cane n'ico kiza ngo ni igihugu ca congo brazzaville hamwe na repubulika centrafrica ibindi bihugu navyo ngo ni angola uburundi u rwanda sudani yo mu manuko tanzania zambia hamwe na uganda umuyobozi w'ibiro OMS mu ntara ya Afurika Machidiso Maeti avuga ko ibiro OMS biriko birafasha ivyo bihugu kwitegurira igikorwa co gutuza ico kiza ca Ebola ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu bijejwe kwitaho amagara y'abantu OMS biriko birasaba amadolari angana n'imiliyoni mirongo ibiri na zitandatu azofasha mu gikorwa cyo kurwanya ico kiza mu kiringo c'amezi atandatu ari imbere bivuga kandi ko bikenewe ko amakungu ahagurukira rimwe akagwanya ico kiza radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda siporo ni ikiganiro mwateguriwe kandi mugezwaho na fideli niyongabo urakoze toma ejo ku munsi wa kabiri unayi emery yagenye ukese kuba umumenyereza mukuru mushasha w'umugwi w'umupira w'amaguru arsenal wo mu bwongereza akaba asubiriye uwahora amenyereza uwo mugwi arsen venger ku telefone turi kumwe n'umumenyeshamakuru akurikiranira hafi ivyerekeye inkino christophe nkurunziza ari bujumbura mu burundi murakurikirana cyane ivyerekeye inkino harimo n'umupira w'amaguru igenwa rya emery mu ryakira gute gusubirira arsen venger kumenyereza arsenal jewe ndabyakira neza kuko arsene wenger yari amaze imyaka mirongo ibiri ari we araba ingene arsenal ikina mu buryo bwa tekinike urabona yuko yari umumenyereza mwiza cyane ariko uravye uyu mwaka uyu mwaka ntiwagenze neza cyane kuko barasubiye inyuma uravye bari bamaze imyaka myinshi baba muri bagiye bavuga bane ba mbere ariko uyu mwaka yabaye arsenal ya gatandatu urumva rero ko niko yararonka amahera menshi kubera atagurisha atagura abakinnyi baguha amahera menshi ariko we yarashoboye kugira ngo mu butunzi bwa arsenal batere imbere ariko ukaraba kandi ko mu bintu by'umupira w'amaguru urazi ko bitoroshe ugasanga ko basubira inyuma nicyo gituma jeni yibaza ko inayi emeri ari umumenyereza ashobora guteza imbere cyane iyo ekipe ya arsenal mu gihe tuzi yuko yariko isubira inyuma cyane ariko mu kiganiro yatanze ejo aheza abamenyeshamakuru hari umumenyeshamakuru yamubajije ikibazo nimba azogura abakinyi sinzi ko yabaye kuba nk'uko no kwita diplomate ntiyabisiguye neza abafana benshi ba arsenal bakeneye abandi bakinyi kuko abahari ubu muri izo sezo zibiri ziherutse vyari yerekanye ko umugwi utera uje inyuma mwibaza cyane cyane mwitegereje umugwi arsenal ahakenewe kongerezwa inguvu nihe uje ndakunda arsenal kuva kera kuko narakinye muri equipe prince louis bambara amayo asa na rouge blanc nk'amamayo ya prince ya kera mu burundi ugasanga rero uraje arsenal uno munsi ubona yuko hajya inyuma hatameze neza kuri defense niko no hagati urabona ko hariho abakinnyi bamwe bamwe babuze kugira ngo bashobore gutuma ekipa arsenal itera imbere niko jewe ku bwanje je nibaza ko ateza kuraba inyuma kandi ategeza kurondera abandi bakinnyi bashasha kuko barakenewe hanyuma no hagati ariko hari imbere hariho bameyang hariho lakazete hariho n'abarya bakinnyi bakiri bato bato bakina neza je mbona ko imbere si benshi cyane azorondera ariko hagati n'inyuma ategerezwa kurondera naho bavuga yuko arsenal itagura abakinnyi je nibaza ko inaye emery barumvikanye n'umuperezida w'iyo ekipe arsenal kugira ngo bashobore guteza imbere kuko urabona ko rimwe rimwe n'abantu bashobora gutsinda ibitego byinshi ariko nabo bakatsindwa byinshi je nibaza rero ko hagati n'inyuma ari ahantu batereza kurondera abakinnyi kandi babizi kugira ngo arsenal igume itere imbere umuntu yitegereje abakandida bariho harimwo abavugwa amazina yaterateranwa hariho alegri amenyereza juventus mu butaliyano harimwo abandi nka ancelotti uh, harimwo n'abandi nka Luis Enrique harimwo uriya Tuchel yagiye muri Paris Saint-Germain ariko bakavuga ko bobo basaba byinshi basaba ko bahabwa amafaranga menshi cyane kugira bagura abandi bakinyi bakomakomeye ni ku bwanyu igituma bahisemwo Emery mwibaza ko ari iki ubwa mbere yarashikanye ekipe akiri akiri antreneri wa Seville muri Espagne yara tumye sevi igira amafinale atatu donc ngira ngo batwaye rimwe muri ayo mafinale atatu ariko urabona ko yashikanye ekipe muri finale abo bandi bamenyereza nivyo barabizi hariho na patrick viera bariko baravuga yuko yari kuza avuye muri etats unis akaza kwantrena kuko yarakinye muri arsenal ariko ko bafashe inayemeri kubera ari umutakiti murakoze cyane yari uh, christophe uh, nkuru nziza Uh, benshi bazi ku izina rya kijigo umumenyeshamakuru akurikirana hafi ibyerekeye inkino akaba ari n'umukunzi w'umugwi arsenal twaba twari ko tuganira ku igenwa ry'umumenyereza mukuru mushasha wa arsenal unai emery asubiriye arsene wenger turabashimiye kuri iki kiganiro murakoze natwe turabashimiye inshuti zacu ibiganiro byacu birakomeza umunsi wose ariko mbaye mbikebanuye mugire umunsi mwiza kandi mukomeze munogerwe n'ibiganiro bya radiyo yanyu ijwi ry'amerika murakarama You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.